Thank God, make the food. Make the see, say, make the see. They don't hear about Nigeria is top. Nobody move. Nobody marry. Nobody buy ticket. Nobody rent out. Everybody stop. I don't stop. Just gain everybody down. I don't stop. You can't rent house. You can't marry. You can't buy things for your house go go go prime fridge now go prime television you go hear am try dey look chair for your house you go hear am nigeria just stop one place and we still dey burn the cup still dey burn the cup children dey blow the cup. Ah. Yoruba, Yoruba. I've never seen people like that. <laughs> Everything is stuck, nothing moves. you go to rent house, agent are giving you, no be rent They go finish you for renting house. Agent are giving that, that now you don't put ten thousand lines wey go clear that. hey after damage Don't don put ten thousand lines <laughs> eh, wey go wey go pay keep that for light say you want you want to you know, you want to rent out. after you don pay your rent finish you go <laughs> yoruba you who yoruba ba. Somebody say that to you. Since you open a good Now they don't nothing move now. Nothing, every week Tell me they Go pay down now for what? Go pay out. Go. Even the I wait put pass, feed them now. Now it's one thing. Feed them later. The wife will chop biscuit. Wife them they chop skin now. So wife chop skin? biscuit. Everything agree hundred hundred naira two okay why you suppose to chop Even even the nigga uh, uh, carrying at 400 now, the 400 that carry. Bag of rice is 70,000. He dey go, he dey go 100 wọ́n ti one hundred àjẹrẹ sí i. Yoruba Yoruba rule ah. the nation make I see. Oṣù àbí Yorùbá Yorùbá ọ̀ lè ní ẹ. Wọ́n ti wọ́n gbóòmù. They wear Ankara everywhere. You think their uniform na good? You wan go wood. Jagaban, Jagaban. My my cap na S na S. Jagaban.

Nobody, nobody we not does. You don't big man. Ah! Then the government. I said, why they chop biscuit that is given? They chop biscuit. Chop Nobody gives it back. The cook soup now for half cook soup for pot. Oh, man. Go try the cook soup for pot. Come Yoruba! So what was good was good right from beginning. What was bad was bad from beginning. So it is you that choose the bad yeah. eh? and become bad. If it's you that choose the good and become good. So now, Yoruba go choose uh -huh. bad, <laughs> bad, Shango, bad, Èṣù, bad, <laughs> Elegba, bad, <laughs> Oro, bad. Ogu, bad, bad. Osun, bad. They choose it. So all Yoruba choose all the others. That is not your father choose. And they begin give birth to you from that spirit. You become bad like shit. <laughs> are you telling me say I'm bad? Never for you. <laughs> you know who you are. Uh, no, no, you, you, you are my pastor now. See, all of you are son of Ogu. Are you a son of Obu. Listen to me. You know, son of if you come from God, you will be like God. And they ask you, you are my pastor. Are you telling me, say, I have the son of Obu? I come from Uju Calabar. No, no. That's why my father forefathers are Uju Calabar, they thief. What of this one? Amadio, see I'm sitting down. You don't, you don't, you don't finish that. You can't go. You don't. So, who saved now? yeah? That's what they choose and serve. They reject God. But, but because I dey follow you, I don comot for Ogu my army. But you choose my God. But you choose my God before you can go. Don't think that bad God. You now pull them from that lineage. Bible says he will take from he go say he go take the sin well of that. the Bible says he go take the sin of that their forefather and put for their head for fourteen generations. So what is the solution for your Yoruba people now? You don't know what I'm talking about. What is the solution? Until they say, Ogun, go! Ìbà go some go leave me Èṣù leave me ààrẹ ìdíjẹ́ jí ni ìdíjẹ́ jí is it possible láíláí Yorùbá gba never leave àròkù kejì ń sẹ́yìn náà kú yàgò ìmẹ́gẹ́mdé ìmẹ́gẹ́mdé ògúrẹ̀ ògúrẹ̀ ògúrẹ̀ ògúrẹ̀ fẹ́fọ́ rẹ̀. This one top one day. I say, Juju, they favor you. <laughs> if you good favor, I can use the name, the name of the state, and name of the state. Ogun, Ogun state. Ogun, Ogun state. state. They name it, they, proud of it. How can you live what you proud of? She turned the right word, bad, bad, bad. you know, you can only enjoy them. They can only enjoy you. You can, you, you can never enjoy your mama. You know. You see? You know. Hey. Your man can only enjoy you you cannot enjoy you. Yoruba can, I enjoy, enjoy another person, but another person cannot enjoy you. Never. Why? You never know what is going on. Then they accommodate everybody now. Accommodate you because they see what they enjoy from you. They made a comment. Because are they user? Listen to me. Because you are using you. That's why they enjoy you. That's why you say they accommodate. Uh, you know, see their house, they are paying their rent, they pay their flat, they pay their shop, they chop food, they enjoy. You pay their children school fee. I, say pay their NEPA, I pay their normal. They do that, I say they love you. uh, you said, you turn into slave. No more, no more. He said, you go to rain his house. Somebody will commendate you. You want to rain his house, he cash you. Correct an agreement, he correct damages. He correct, he correct uh, eh, away, away, you know, for ten. for ten. away, <laughs> you know now owó iná don enter that means you don go now owó iná don enter. that one don enter owó iná. twenty years ten years. Abi, uh, so, so person wey commendate you be that say i rob you because you want, you want to me after you don pay am rent finish he rob you no, go away, for, for money wey no receipt just rob you you pay for that he chop he, he chop he, he dey uh, he blow he blow him uh, he chop the money say he come and commendate you be that the Yoruba, the Yoruba community. You don't see what they chop from the Ghanaian community. Talk for you. You people um, might be the Yoruba, you people might You deceive, you deceive, you still say you are, you are a Yoruba like. Uh, hey. They say they, say they no force you. May go back to your village. Go back to your village. Uh, wait, wait, wait, wait, wait, wait, Say Yoruba get village. They get land. Eh? Lagos where they rob now e no be federal capital before e think say e think say if e no be federal capital dey will be like this eh? go see ogun state now. say anything happened. to professor no ba eighty two professor na him come out from ogun state go see ogun state can they help ogun state. why ogun state. ah the most big state on earth. big. You don't know where it's going. <laughs> go check it out. Who get that? That's where you go. That's where you go. in the top. I think they... The most pig on Nigeria, then they will. I don't understand. No be in the elephant pass. That place supposed to be, be like Dubai. Dubai could have been faced in that place. Eh, I don't understand the pig. The you die put for Lagos, not for say these days. What it Never seen it. Enter Joko, enter Joko, sit down and pick enter go to this place this one is very near just this one is very near they call am um, okearo enter eh, they eh, climb tomato pick <laughs> you want you know you you know go there you just dey stand there dey talk go see what happen no be there all the provinces of nigeria come from ah no be there yoruba get na the best provinces come from that land what happen. Now only Lagos they die for because federal government do everything. If they tell they say go your land, they go your land. Where is that? Federal government do this land. 30 years. You, sister, they report you. They No be the way Tinubu just campaign with that. Say, as in do Lagos, him go do Nigeria. What can he do now. What can he do now? They do Lagos as Nigeria, and Nigeria as Lagos. Don't stop everybody. Everybody has stopped. So, some, if the same people say, oh, they hate, they will be back up. Nigeria, Nigeria, Nigeria. If no be Igbo, Igbo dey help the play Okirika come. have to come naked today. Hey. Bro, go get that go see. Everybody don't go to Kanko and they go to Pada to buy Okirika. Nobody so ground again. Now you want so ground? They say Okirika don't cost Ah! You want so ground now? Go so ground with Taylor now. Zero dey sleep for shop. Zero dey sleep for shop. Osin go make you waste drug for jail. Now na Katangwa dey work. Uh, super. Go dey see see crowd this morning. Today na market day. Go see crowd. Yoruba Ogirika. No be Yoruba bring the Ogirika, na Igbo man. Wetin bring nothing. Television na Yoruba bring. All the clothes na Yoruba bring. Fresh Yoruba bring, uh, Igbo bring. Wetin Yoruba bring, not Igbo bring all this thing. Wetin Igbo bring, uh, Yoruba bring, nothing. Just to consume. Agboro, consume. Agboro, consume. <laughs> Wetin you bring, nothing. Agboro consume, Agboro consume, nothing. Igbo go struggle to bring Okirika. You bring to Kumbo television. You bring cucumber fish. You bring best. People go still manage. They get that to manage it. But you don't bring nothing. They just an agreement. Only what they bring that You can't wear uniform. You can't see on Ghana TV. See that? Oh, now go to see. Where is it? I go to Chop, drink. Tinubu leverage one year. Tinubu leverage, leverage one year. So let's not criticize him. You can never come for that Igbo man blindness. Brother, I asked your brother one question yesterday. They say average Nigeria, they are not correct. What is concern? How can you see what you see what the see the top? Eh, what is concern? Go to that park, see what they do. Average Nigeria, they are not correct. What is concern? see all the Baba see what they do today. Imagine. Imagine. Akọ ṣáwó ìní náà. Adáńtọ̀ sí Adóbi Nàìjíríà. Ọkọ ṣáwó ìní náà. All the Baba go check. Ìní náà. Ọkọ ṣáwó. Tí sẹ́ni àwọn máa. you, wí. Ọkọ ṣáwó. Ire ire ire. Tí sẹ́ni all the Baba wey bread drive eh, taxi tí sẹ́ni àwọn máa. Tí sẹ́ni all the Baba wey dey for park tí sẹ́ni àwọn máa. Wetin Yorùbá produce nothing agboro consuming giving money. That's it. You don't do what the police central bank come to do. That's the thief money. you don't carry a call. Na Igbo, na Igbo oh. Bring shoe to Kumbo. Bring cloth to Kumbo. To marry Nigeria to manage. Go to see go to Kadangwa, go see how people rush. Just to cover body. You don't bring nothing. All this boss, na Igbo bring am with your own eye open. All this uh, eh, priest wey we dey for Abia to marry. Everything na Igbo bring am overseas, just a sneaking. Even the ban, they go just give them price, bring am. Wetin you wan bring? Is your life? Is it your life? Is it your life? imagine. wọ́n do agbo please do you agbo only what you believe na what agbo maybe egu yego mo to hammer wetin you get company voter. No, all the company voters. Nah, go. They That's what they get. So even know the name, sir. Eh? Ah, you the name? Kabesi. They go back ah. That's what we that produce for every your dream and fuck that. Nothing. No GDP, nothing. <laughs> hey see see the rail now na na federal government build the rail na you get am wetin you do food na outside now dey enter uh, tomato uh, onions yam nama outside dey enter dey carry dey enter wetin you get. all the club wey wear na igbo man bring am you manage to put am for your body cover your body where is it where is it even our children sef na igbo man. How much are they getting? What did they get? What did you value? Nothing. Consume it. Agbo. Water. Only in here. You see, I'm small because I'm 40, 40 years old. I know it's possible. Come and sit and tell him that you I know what you are doing. You are nothing in this country. Only what you do, you use you, you use you to suppress Nigerian and take on and enjoy. Life, you don't get life. Now, can you, can you come to Nigeria state? All Nigeria data. What did you get? Use that oil, separate Nigeria. Use uh, fuel, support Nigeria. Use diesel, separate Nigeria. Everything where the Arab people now use to take police Nigeria. We don't get anything. So do we go come subsidy? Send get oil. You want subsidy for oil, you get oil. Audit, audit, audit. You need to understand what is happening. So the problem where you get, now power where it's what will destroy you. Destroy who? Destroy your family. Destroy some. Me, I don't destroy you. Guys. I mean, so I don't disown you, Kaba. No, you are a pastor. Is it only me that disown Ogu, uh, eh, Osun? Uh, eh? Carry flag now, begin the as I do nowadays. I say, you know, see, and they go to Facebook and they say, hey, eh, you Grandma must go. They do that, carry flag, oh, hey, Ogu must go. And somebody go join you. <laughs> Talking reality, he's talking Osun go, Osun go, Osun must go, Osun no good for us, e no make us good. Begin the talk put for facebook put for make noise oh, no go begin dey every begin support you say say e no go e no e no go last oh. Tell them. hours o. no good. tell them. dem ifa no good Go gonu sango no good tell them so that they can free. Yeah. They do that for what? And they, and share the whole world. Or you can have no good. Facebook, worldwide. You know, so you are my pastor. You need to understand. So that I can be able to finish. No, you don't do anything for Nigeria now to destroy the country. No, be say you're supposed to do that. That, that thing make you. Like the criticism. Check out that. Why, why Tinubu no rule am? Make e dey okay. How do the government call them this civil this morning? Somebody said something. Eh, eh, somebody said something. I will never forget it. Eh, what is it called? this man, uh, Lewi, he came back. He said anybody that wants to rule this country must be ready to die. It may take only one day because you have to step on toe to stop that. For as long as you are continuing, you cannot do anything. Your right to free anybody. anybody that stands on the way of Nigeria, you're ready to die. If you're not ready to die, forget about this country. Wake up the nation! You're not good! There's so many things that this country has already to ah, correct. And you, then I'm not DJ, have me go, go to Nigeria and see all the Just sacrifice your life.